Ele, Nesui da América. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fidel niyo ngabo birambabaje cyane biteye isoni n'agahinda kubona ibintu buri muntu wese yumva ibintu urugaga rw'abaganga rwagenzuye urugaga rwemewe mu gihugu rukorera leta y'u rwanda biteye isoni n'agahinda kubona umuntu asinziriye ari hariya ku kinya yatewe bigaragara kumva ko eh, ubucamanza bwavuga ngo nta shingiro ikirego gifite uwoni juvenal habyarimana yareze leta y'u rwanda n'ibitaro vya kibagabaga abagiriza ukurangara vyatumye umugore wiwe aja muri koma amazemwo umwaka n'igice sentare yatesheje agaciro ikirego ciwe turavuga no ku itahuka rya dr denis mukwege i bukavu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inyuma yo kwakira agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel ku itariki icumi z'uku kwezi turavuga ku banywanyi batatu b'ishyirahamwe pasem bambitswe izera mu burundi bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo hamwe no ku munsi mukuru urangiza umwaka ucitse atamikoro abanyagihugu bo muri komine kanyosha bafise nyamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana adushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya aroyisi
urakoze fideli ndamutse n'abaduteze amatwi igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kane cyabwiye ubumwe bwa buraya gutuma ko intumwa yabwo iri muri icyo gihugu bitarenze amasaha mirongo ine n'umunani mu kwihora ibihano byafatiwe abategetsi cumi na bane ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa ngo habe amatora ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa kongo leonare she okitundu mu kwezi kwa cumi na kabiri kwigenekerezo ry'icumi abashikiranganji b'ibihugu b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibihugu bigize umwe bwa buraya niho bongereje ikindi kiringo ku bihano byo kubuza kugira ingendo no gufata amatungo y'abategetsi cumi na bane bagirizwa kubera intambamyi mu mugambi w'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'ibyaha byo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwamuntu muri abo cumi na bane harimwo emmanuel ramazan shadari yahoze ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati yatowe kandi na perezida joseph kabila kuba kandida azomusubirira mu matora yo ku munsi w'imana muri sudani abamenyeshamakuru baratanguye imyiyerekano izomara iminsi itatu mu rwego rwo kwifatanya n'abanyagihugu bamaze indwi nabo biyerekana basaba ko perezida omar al bashir atanga imihoho ubwa mbere kuva imyiyerekano itanguye ku itariki cumi n'icyenda y'uku kwezi abanyagihugu ntibagiye mu mabarabara ejo kuwa kane ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty internationale ryatangaje kuwa kabiri ko igipolisi cisha abanyagihugu mirongo itatu n'indwi mu bari mu myiyerekano perezida al bashir avuga ko abaja mu myiyerekano ari abagarariji ariko ko yiteguye kuvugurura inzego z'ubutunzi bw'igihugu mu byateye imyiyerekano harimwo n'iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa muri ico gihugu muri afurika kandi uwahoze ari umukuru w'igihugu muri madagasikari andri la joelina agiye kugaruka ku butegetsi ni nyuma yo gutsinda mu gice cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko ibiharuro byashyikirijwe ejo kuwa kane byabyerekana umurwije ryo gutunganya amatora muri iryo zinga watangaje ejo kuwa kane ko la joelina yatsinze marke ravalomanana nawe yahoze ari umukuru w'igihugu mu matora yabaye ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi ku icumi na kabiri turimo ibiharuro by'imfatakibanza byerekana ko la joelina yatsinze ku majwi mirongo itanu n'atanu ku ijana mu gihe uwo bahiganwa yatahukanye mirongo ine nane ku ijana ruvarumanane yashikirije ko ayo matora yabayemwo ubusuma burenze urugero hano muri leta z'ubumwe za amerika ihagarikwa ry'agateganyo ry'ibikorwa vya leta rigiye kwinjira mu mwaka mushasha mu gihe yaba inama nshingamateka na sena ata bimenyetso berekana ko hari e, ico bagomba gukora mu minsi isigaye imbere y'uko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urangira ejo kuwa kane inama nshingamateka na sena barakoze iminota mike ariko ntacyo bakoze ku kibazo cyo guhagarika imirimo ya leta batekanya kandi kugaruka mu bikorwa ku munsi wa mbere itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri ariko naho ntacyo batekanya kuri icyo kibazo abajijwe kuwa gatatu igihe guhagarika ibikorwa vya leta bizomara perezida trump yabwiye abamenyeshamakuru ati igihe cyose bizomara yaranse kuvuga nimba azokwisubira ko ku miliyaridi zitanu z'amadolari yasabye kubaka uruhome ku rubibe amerika ihana na mexique abademokrate ku ruhande rwabo bagiriza trump gushira igihugu mu kaga bisunze amajambo yavuze ko ivyo guhagarika ibikorwa vya leta azovyemanga mu masengesho y'ejo kuwa kane mu nama nshingamateka bongeye kugurura uwayarongoye yavuze ko ikibazo cyo guhagarika amafaranga ya leta imana ariyo izokwikorera ibikorwa byayo kugira gitorerwe umuti umuvugizi w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu gisata cyo muri afghanistan yarishwe mu gitero cy'indege cya leta zunze ubumwe za amerika umutegetsi mu gisirikare cya amerika yemeje iyo nkure cyo kuwa kane ko sultane azizi azamu yishwe ku munsi w'imana mu ntara ya nangarhare ubundi murwanyi w'uwo muhari nawe nyene yarishwe nta basivile bahitanywe n'ico gitero kandi ngo cabaye igitero ca mbere catangajwe n'abategetsi ba leta ya afghanistan
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho sentare y'intango ya kacyiru mu karere ka gasabo mu gisagara cya kigali imaze gutesha agaciro ikirego cyatanzwe n'umugabo habyarimana yuvenal yarega leta y'u rwanda na cyane cyane ibitaro bya kibagabaga habyarimana yarega ivyo bitaro kuba bititayeho umugore wiwe yaje kuri ivyo bitaro aje kwibaruka bimuviramwo kuja muri koma itarangira ubu amazemwo umwaka n'igice ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi itariki ya munani z'ukwezi kwa munani umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi nibwo habyarimana yuvenali w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko utuye mu murenge wa jabana mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali yajyanye umugore we teodete mukansanga w'imyaka mirongo itatu n'icyenda ku bitaro bya kibagabaga kubyara umwana wabo wa gatandatu mukansanga baramubaze abyara umwana w'umukobwa ariko umuryango we utegereza ko kanguka ngo bishimane uraheba habyarimana aganira n'ijwi rya amerika yasobanuye ko ibitaro bya kibagabaga byohereje uwo mubyeyi kuvurirwa ku bitaro bya kaminuza bya kigali chu Afurika ari naho Habyarimana yahishuriwe ko umugore we kujya muri koma agaheramo yabitewe no kuba yaratinze guhabwa umwuka ogisijene igihe yari yamaze guterwa ikinya mukansanga amaze muri koma umwaka n'amezi atandatu abaganga babwiye umugabo we ko batazigiye ashobora kuzayiviramo habyarimana twamusanze ku rukiko rw'ibanze rwa kacyiru aje kumva umwanzuro w'urubanza yarezemo leta y'u rwanda ku byo yita uburangare abaganga bakoreye umugore we bikamuviramo kujya muri koma ubudakanguka raporo yakozwe n'akanama k'abaganga dufitiye kopi igaragaza ko kuba uyu mubyeyi mukansanga teodeta kubyara cyangwa se kubagwa ngo nta ruhare byagize mu byatumye uyu mubyeyi ajya muri koma ahubwo iri tsinda ry'abaganga ryaje kwemeza ko uyu mubyeyi mukansanga atahawe umwuka ku gihe aribyo byatumye ubwonko bwangirika bugasinzira ubudakanguka urukiko ariko ku mwanzuro rwafashe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane rwanzuye ko ikirego cya habyarimana nta shingiro gifite uyu mwanzuro wasomewe mu rukiko habyarimana wo mu muryango w'umugore we bahari maze batangazwa n'icyemezo cy'urukiko dogiteri wamwakiriye ambwira ko umugore wanjye yatewe ikinya ibitaro byamubyaje umuganga wamuteye ikinya yarangaye hanyuma ikinya kigatuma ubwonko bubura umwuka bukaba bwarasinziriye ku bw'ibyo rero nahise ngana y'inkiko nari maze igihe ntegereje umwanzuro w'urukiko ariko birambabaje cyane biteye isoni n'agahinda kubona ibintu buri muntu wese yumva ibintu urugaga rw'abaganga rwagenzuye urugaga rwemewe mu gihugu rukorera leta y'u rwanda biteye isoni n'agahinda kubona umuntu asinziriye ari hariya ku kinya yatewe bigaragara kumva ko ubucamanza bwavuga ngo nta shingiro ikirego gifite agahinda ka habyarimana yuvenali agahuje n'abavandimwe b'umugore we mu ijwi ririmo ikiniga muri umuna w'umugore wa habyarimana yabwiye ijwi rya amerika ko bahuye n'akarengane nayo ndumva bimbabaje cyane kubona bavuga ko nta nta kibazo gihari ngo umuganga nta kibazo wabaye umwere twebwe ntibagire ikintu batu- batubwiraho ari ibi byatunga umurwayi n'ibyatunga abana byose nta kintu bavuzeho baravuze ngo nta shingiro bifite ubwo rero turumva bitubabaje cyane kubona turenganira mu gihugu cyatubyaye cyakagombye kuturenganura habyarimana udafite ababyeyi cyangwa umuvandimwe yiyemeje gukomeza kwita ku mugore we wenyine kugeza igihe imana izakora igikwiye ku buzima bwe hagati aho ariko kurera abana babo batandatu avuga ko bitamworoheye na gato ariko ibyo byose avuga ko bitazamubuza gukomeza gushakisha ubutabera nari mfite imitungo yashizeho abaturage baramfashije bishoboka baba bo mu gihugu baba bo hanze bumvise ikibazo cyanjye ariko uyu munsi wa none ndakomerewe hamwe n'umuryango w'abana banjye ubu umu- umugore wanjye ashobora kumara iminsi ibiri cyangwa itatu nta kintu abonye cyo kurya mutungisha potaje hafi litiro ebyiri litiro ebyiri ku munsi ni ibihumbi bine Eh, ndashyizeho amapamperise eh, muhindurira Eh, hafi buri munsi nkoresha ibihumbi icyenda ibyo bintu byose nagiyemo imyenda kugeza n'ubwo ntakibona ibyo kumubinda asigaye nkoresha ibitambaro ni ukuvuga ngo muri make jye n'umudamu wanjye nitwe twari dutunze abana bacu mu buryo bufatika ariko uyu munsi wa none jye n'umudamu turi mu bitaro maze umwaka n'amezi atandatu ntaho kuryama ngira cyane cyane ko ntanaryama naho niyo ngize ngo ndihengeka ni ku isima yo hasi maze umwaka n'amezi atandatu ndara ku isima hasi habyarimana avuga ko amaze gutanga ku mugore w'amafaranga asaga miliyoni enye mu rubanza yatsinzwemo yasabaga leta y'u rwanda kuba yamuhinda ishize akababaro zingana na miliyoni ijana akurikije ibyo yahombye ku mwaka n'igice amaze arwaje umugore we urugo rwe rukaba rwarasenyutse ndetse n'indi minsi yose ataza azaguma muri ibi bitaro asuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane youtube abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye imwe muri izo nkuru nigaragara kuri youtube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u rwanda zizatera uburundi twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru tubibutse ko inkuru z'ijwi rya amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu twitter radiyo yacu voa na youtube radiyo yacu voa
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo dr denis mukwege yaragarutse i bukavu inyuma yo kwakira agashimwe k'amahoro kitiriwe nobel ku itariki icumi z'uku kwezi umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima araduha inkuru y'idonido
uko niko dr denis mukwege yakiriwe akigera ku kibuga cy'indege cya kavumu muri teritwari ya kabare mu birometero nka mirongo itanu uvuye i bukavu yaba indege yamuzanye ndetse n'abamucungiraga umutekano bose bari abasirikare b'umuryango w'abibumbye loni aha ku kibuga cy'indege ntiyahatinze ahubwo mu mutekano wakajijwe cyane yahise yerekezwa mu kigo cy'ishuri ryisumbuye rya koleji alufajiri aha mu mujyi wa bukavu ari naho yashyikirije ubutumwa imbaga yari ihamutegerereje Hii tuzo ya Nobel ni ya Wakongomani. Ninyi ambao mnakuwa hapa
iki gihembo cyitiriwe nobeli ni icy'abakongomani mwebwe muri hano muhagarariye abagore n'abagabo b'abanyekongo yaba ab'imbere mu gihugu n'abari muri diaspora aho bari hose iki gihembo mucyakire neza kandi munamenye uburyo muzagikoreshamo namna gani mutafanya nayo.
ubwo yashyikirizwaga iki gihembo yosiro muri noruveje mu ntangiriro z'uku kwezi dr mukwege yasabye ko hatangwa indishyi ku bagore bafashwe ku ngufu n'abitwaje intwaro cyo kimwe n'imiryango yabo ibi nibyo yongeye gusubiramo ndetse avuga ko guhabwa indishyi kuri abo bose atari impuhwe bazaba bagiriwe ahubwo ari uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu icyakora yabasabye kuticara ngo bategereze ko bizabizanira ahubwo bagomba kubiharanira bo ubwabo preparation iko impozamarira ni uburenganzira ni itegeko rigenga abantu mu gihe itanzwe kandi ni na ngombwa ko abayihawe bumva ko bayishimye kugira ngo nabo bavuge bati noneho natwe muduhaye agaciro nimutayisaba rero nimuzibwire ko hari uzayibasabira muhaguruke musakuze muvuge muti ibyo twanyuzemo birahagije gusa dogiteri mukwege yanasabye ko hashyirwaho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rugakurikirana abagize uruhare mu ntambara imaze imyaka irenga makumyabiri yogoza kongo ariko ibyo bigakorwa ari uko habanje guhabwa agaciro ibikubiye muri raporo yakozwe na loni izwi nka mapping report itarigeze ishyirwa ahagaragara onili fanyaka yenye wanaita mapping report loni yakoze icyegeranyo cyiswe mapping report iyo raporo igaragaza neza ahantu hose hakorewe ubwicanyi abishwe baragaragazwa ndetse n'ababishe bagaragaramo none ni ukubera iki isi ikomeza guhisha iyo raporo mu gihe cyose iyo raporo idasohotse ngo abantu baburanishwe ubuzima bwacu buzaguma kuba ingorabahizi icyo dushaka rero ni uko uko kuri kuvugwa taji kweli isemeke twakwibutsa ko iki gihembo dr denis mukwege yagihawe ku bw'uruhare rwe mu kurwanya kw'ihohoterwa n'ifatwa ku ngufu ry'abagore ryakoreshwa nk'intwaro y'intambara agihanwa n'umunya-Irakekazi nadia murad agarutse mu gihugu mu gihe hari umwuka utari mwiza uturuka ku isubikwa ry'amatora ry'igihe kirekire muri bimwe mu bice by'intara ya kivu y'amajyaruguru birimo na teritwari ya beni aho abatora barenga miliyoni n'igice batazagira uruhare muri aya matora ateganyijwe kuri iki cyumweru kije bakazategereza ukwezi kwa gatatu k'umwaka utaha ni ku mpamvu akanama gashinzwe amatora seni kavuze ko zatewe n'icyorezo cya ebola ndetse n'umutekano utifashe neza gusa bamwe mu bo ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibarya iminwa mu kunenga izo mpamvu bavuga ko zidafatika kuko ibikorwa byo kwiyamamaza byakozwe muri ibyo bice amatora asubitswemo icyakora n'ahavugwa ko amatora azaba uhereye aha mu mujyi wa bukavu nta bimenyetso by'imyiteguro yayo bihagaragara mu gihe hasigaye iminsi itarenga ibiri ngo akorwe temistokere mutijima ijwi rya amerika muri kivu y'amajyepfo mwandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi sentare isubiramwo imanza ya bujumbura yafashe ingingo yo kweza abanywanyi batatu b'ishyirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama bo mu ntara ya muramvya bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu remo nzimana naho batarare kugwa kubera sentare isubiramwo imanza ya bujumbura yatunganijwe gushasha mu kuyigaburamwo amasentare atatu asubiramwo imanza faustin ndikumana arongoye pariseme arashima ko iyo sentare yabonye ko abo banywanyi batatu ba pariseme mu ntara ya muramvya atacaha bakoze uyu arongoye iryo shirahamwe akavuga ko iryo shirahamwe ryamye ryerekana kuva abo banywanyi bagifatwa ko bazira ubusa urubanza ruraburanisha uraburanisha rero niho rero umuntu ayicese kuhagukorana nibyo bundi atumenyesha yuko bejejwe baba yakite urwo rubanza rero twaba twarushimye kuko ari inzirakarengane hanyuma rero igihambaye rero ni uko tunezerwa no kubona bashoboye kwezwa nyine hasigaye icyo bita reformalite faransa bitazi yo kubasinya kubamenyesha urwo rubanza biracataye amasuda pere mashasha kubera iya ya bujumbura itakiriho mu itegeko rihari uno munsi mugabo rero twaba twarushimye abo banywanyi batatu bari bamaze umwaka urenga bari mu munyororo urongoye pariseme anegura ko ubutungane bukunda kwihutira gufunga mu gihe byategerezwa kuba intambwe ya nyuma mu bijanye n'amatohoza ku vyaha biba vyakozwe ku by'ukuri hagiye haraba kutohoza neza no kuraba yuko bashobora kuza bararekura abantu bakabona bataha mu gihe hatabyaha birebire biraboneka byofasha kuko umuntu arinda yafuzwanywa na gutyo kugira atinde yezwe usanzwe n'ibwizwa shingiro rica rivuga yuko umuntu yejejwe yaragize gutyo ko haba hari amayendamirizasiyo canke n'ibindi mugabo itungane barakwiye kwihatira ico kintu bakaraba neza kabisa yuko umuntu aba afunzwe biba bikenewe biba ari ngombwa ahandi barajya ni amaliberasiyo si ukosiyo mu gihe umuntu atari babona ko adashobora guhinga ugatanga kosiyo yemeza yuko atawuri kuraja kugira mu by'ukuri abantu hirwe bagenda baburana bapfunze kandi bose no kuburana bari hanze hanyuma urubanza rugakurikiranwa ishirahamwe pariseme ribona ko abo banywanyi baryo bategerezwa gushumbushwa kuko bagize agahombo kanini faustin ndikumana arongoye iryo shirahamwe akavuga ko kwiye gukurikizwa ibwirizwa shingiro hakaba amahinduka kugira ivyo gushumbusha abantu bejejwe bamaze igihe mu munyororo bije mu ngiro bene ivyo umuntu arinze abigira nyene abigirira bose mu bisanzwe niko tubona ko ari umuco waba uhari eh, kandi ibyizwa shingiro mu bisanzwe riravuga neza yuko burya zira yuko umuntu apfungirwa ubusa kandi igihe vyashitse naho ari arbitraire yuko abantu ba- ba- bashobora kuba bendamiriza ni uko ngira bitaraja ku bico iwacu iriko birasabwa byoja muri rusange mu byo twita amahinduka reforme guhindura ingendo mu bisanzwe kandi tubona ko tugiye kuza tugiye kubikangura ko cane abo banywanyi batatu b'ishiramwe parseme ni emmanuel nshimirimana aserukira iryo shiramwe mu ntara ya muramvya eme constat gatore arirongoye muri komine mbuye mu ntara ya muramvya abo babiri bari baciriwe umunyororo w'imyaka cumi na senare nkuri kuko iri ntara ya muramvya nayo mariyusi n'izigama aserukira iryo shiramwe muri zone buhangura iyo senare yari yamuciriye umunyororo w'imyaka itanu uko ari batatu bafashwe mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi n'indwi bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati no gucanishamwo ugwaruka rwo mu migambwe ni mu gihe bariko barararika bari mu migambwe n'inani za politike mu nama yari gutunganywa n'ishiramwe parseme ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya kugira barabire hamwe ibijanye n'agateka ka muntu no kubahana mu butandukane bw'ivyiyumviro vya politike i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi kandi bamwe mu banyagihugu bo muri komine kanyosha mu ntara ya bujumbura bavuga ko umunsi mukuru urangiza umwaka ushitse ata mikoro bafise mu ntara ya bujumbura twumvirize umumenyesha makuru wacu diane ndonse
bamwe mu banyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa kavumu wo muri komine kanyosha imwe mu makomine ahanamiye igisagara ca bujumbura bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani
nzonwa nzorya je nzonwa mpaka mu gitondo hano muri kweza murafise aho mukeshereza Eh, ntuhabona nawe iyi sare ntubona ko ari sare ikwije amategeko aha hari umuziki udasanzwe tuzokesha mpaka mu gitondo ashe ni ukuri nta kintu na kimwe shu- aje nta kimwe mbuzi ni sawa hashe mu rugo ni sawa abana barakomeye naje ndakomeye umugabo wanje arakomeye umuvukano wose urakomeye nta ngorane n'imwe tuzokesha vrema kweri naho muba muriko murafungurira muhira muba mugize umunsi mukuru mwiza nshimira imana erike avuga ko vyose babihabwa n'uko umutekano uza kuba wifashe twifuza gusa ko bodushikira turi bazima dukomeye turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucanamo no kurwana tukawuhimbaza twese turi umwe nk'uko umukuru w'igihugu yasabye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha abatware bo ku nzego zo hasi bariko baravyubahiriza beatrice mfatuko biri arongoye agacimbiri jimbi avuga ivyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ivyo batemerewe ivyo batarekuriwe no kuvuza amaradiyo cane no kuvuza ingoma sitanteri ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha k'amasengero bazokesha akeneye gukeshereza mu nwero bazokesha nabo nyene ntibarekuriwe kuvuza iradiyo urwamo rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano abakeneye kuruhuka baruhuke hariho abazoba bakeneye kwiruhukira n'abazoba bakeneye kurara bakesha bugasa uyu mudandaza w'ibinyobwa vya brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntiyizigiye kuzoronka abaguzi afatiye uko yadandaje ku noweli kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nk'uko byahora nta n'ibihumbi bitanu tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru n'abakiriya haza umwe babiri havuga ati none ubu n'umunsi mukuru turiko turahimbaza ni noweli none byagenze gute muga ndiko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera atabuzi twe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera muga uri kurabiraba nsanga mwicaranye ngaho o naho nyene nabuze ku noweli sinzi nibonane ko ari ikintu nzohava ndonka kukaba nkako uyu mutama ernest ndayisaba avuga ko amaze igihe atakaza afise kuva aho amashyirahamwe mpuzamakungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata cya politike zitorerwa inyishu tuvuge nk'uku kwanjye nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi urabona abazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ubukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva ataha mu burundi ntibicika twosaba abategetsi b'uko bokumvikana bakajya hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohoterwa kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo ntibakiboneka urumva ubukene rero kuko niko bwatwinjiranye tugasaba abakuru bakuru ko bokumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru bukwira hose ndikumana viyane wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku mana yizeye ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishobora kuzawumuronsamwo akazi sinosaba umwana w'umuntu oya handi vyo kubona kuba bumvaga ati imana irabe nyene vyikora kugira uwo mwaka dutangura nawe twigiritse ufashe ijambo ibintu bigende neza izofashe nk'iki iragucira inzira ukaronka akazi iyo utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe ushimye mu bandi nkungene ubayeho neza nagamusaba abategetsi none uzohera ku itariki imwe uvuka uvuka atanyise uronka utekana ukisara ukaguma hamwe kare ndetse imana ikora muri rusangi abanyagihugu bo kuri uyu mutumba wa kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara cya bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko uburyo ari buke bwo guhimbazamo umunsi mukuru kubera indwara ziraye mu biterwa mbumbarugo mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
lele mama amala la lele le o shake it for africa eh do it for africa ama mama lele o lele le mama o shake it for africa oh your rise up and stand up for africa see the whole world be looking at us yeah cause our land is honey all the future money and see now see akijima no no asilali Siatandi Mali, they want it, yo, they need it, I man, we have it, yes. Let the world come and taste this beautiful land, they want it, oh, they need it, yeah, we have it, uh, uh. Let the world come and taste this beautiful land. Oh.
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mutwumviriza mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.